hiriira Oromiyaa kaardhaa adda barraa hiriira Oromiyaa kaardhaa godin Gujiitti jiraattootii aanaa Harqalloo barattooti godin Shawaa Lixaa man barumsaa jalduutii fi Harargee Lixaatti ammoo jiraattootii rakkin gargaaraa himachuu jirani meeta namootiin jalqabna.
Oromiyaa keessatti bakkawwan har'a hiriirri itti geggeessame keessaa tokko Harargee Lixaa aanaa Doobbaa magaalaa biyyoo Karaabaati. Hiriirichi waaree sa'a jaarraa jalqabee aga waaree booda sa'a sagalii walakkaatti geggeessamuusaa kan nuuf ibse hirmaataan hiriirichaaf jiraataan magaalaa Doobbaa qonnaan bultoota kumaan lakkaawamantu hiriira kanatti hirmaate jedha.
Hiriira isa guddaa namni ga'ee qotee bulaan nama kuma afurii takkaawwan isaanii araddaa torba keessaa namni dhufee waa'ee mirgee fi gaafatee tokkoffaa irratti uummanni keenya uummanni oromoodhaa kan dhume hundinuu gartee gumaan isaanii dachaa ta'e akka nu kafalamu kana gaafatanii lammata irratti ammaas maastar pilaaniin har'aa yoo mootummaan kun dhaabne ijeellee hundaagu malasaati jaanii uummanni wanni kana nuti hin ta'u jaanii hiriira baane biyyattii keessa bulchiinsi gaariin hin jiru hawaasni keenya waan dalagame mootummaa kana qofaaf kan nuun mootummaan silaa hawaasa kana nyaachisu haa hawaasni nyaachisu mootummaa kana garree mootummaa akka shiftatti hawaasa bulchutuun mootummaan akkanaa kun bulchiinsa gaarii hin qabnu kan irraa dhaabbatu jaan guyyaanis gabayaa waan ta'eef namni oromoon abbaa biyyaatii biyya isiitii irratti akkanatti cafaqamtee tumamtee ajjeefamtee buluun kun nuuf gaarra booda nurraa haa dhaabbatu yaani uummanni hiriira dhageessisanii.
Hiriiricha bittimsuuf jalqaba poolisoonni araddaa namoota reebuu isaaniif rasaasa dhukaasuu isaanii booda immoo humna dabalataa poolisoota Oromiyaaf ka federaalaarraa waammachuu isaanii dubbata jiraataan magaalaa biyyoo Karaabaa kun.
Akkasumatti dhufaniiti yoo allaatti isin hin nyaachifne nu agartanii jedhanii rasaasatti tumani. Warri rasaasa tume milishaa araddaati. Yeroo san poolisilleen hin jirtu akkasitti rasaasa itti tumaniiti namallee harki uleenillee dhaanii jira. Ammoo ilaan gamma amma poolisii naannoo Oromiyaa fidatanii federaala fidatanii amma akkasiif bilbilaa jiru gaara keessa jirra. Amma gaara nuti irra keenya siidee wal kana jalaas martan federaala gubbaa kanaan poolisii naannoo Oromiyaatii fi milishaa araddaa saddeetiitii dhufe akkasitti rakkoo kanarra jira hedduu.
himannaa jiraattota aanaa doobbaa magaalaa biyyoo karabaa kanaaf deebi argachuudhaaf aangawoota godinaa harargee lixaaf kan aanaa doobbaatti deddeebisnee bilbileeyyuu deebi argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma argannetti dhiyeessina gama biraatiin godinaa gujii aanaa gooroo doolaa magaalaa harqalloo keessatti har'a hiriira barattoonni geggeessan irratti humnoonni mootummaa tarkaanfii humnaa fudhatan jechuudhaan himataa jiran jiraattonnii fi barattoonni jiraattuun magaalaa harqalloo tokko akkanatti jaallanneef ibsite.
jalqaba barattoota abbayyaa achi barattooti ba'aniin booda immoo asuuqii irratti haadha barsaa jedhanii jarjaatti tokko dhaanan. Ishii dhaaniin achi uummatillee sababa isiitiin uummatillee barattoota waliin bahee achi booda nama dhaanuu qofa bakka ijoollee hiriira keessi kan dhaananii kaan boombii sani ka aaraan jiru. Isa aaraa sanitti bittinneessanii. Sibaga akkasii magaalaa keessa deemee nama dhaanaa ammaa.
Nama isaan jalqaba rukutan sun eenyu?
Haadha barsaa jennee yaamna. Adii waayee jedhanii nama guddaa isiin akka malee nama guddaadha isiin.
Maaliif isaan rukutan?
Suuqii barri gubbaa teessee jirti. Achumaa suuqii dhufanii rukutanii lakkisaan.
Eeyyuu rukute.
Warra federaalaati uffati isaanii asii fuuldura sibiila uffatanii qara ciis boombii sana itti darbanii isiin funuunteennaan achisiin jiiddeennaan achis sibiilaan dhaananii yoo xeenaa dhaabaa ciisteerti amma baatee gara manaa geesseerti.
Eenyu geesse gara achitti?
Uummatuma qabatee geesse haga karaa geessuu hin dandeenye karaan hin jiru cufaniiranii dhaabbatanii cufaniiranii achi booda ijoolleen hiriira achi gara asfaaltiirra gara gara masgidaarra deemanii yennaan karaan baname karaan baname yennaan gara dheenaa dhaabaa geesse.
Silaa dubartiin kun utuu rukutamtuun dura maal turte.
Ijoolleen hiriira bahaniiran achi gama san hiriira bahanii isiin immoo suuqii barreessi gubbaa teette nama guddaa isiin mana barumsaa iskuulillee. Asi sadarkaa tokkoffaaf lammaffaallee martinuu walitti ba'an ijoollee hundinuu bakka tokko jiranii. Haraqallee piripaaraatoriyaa iskuulii martinuu.
Warri hiriiree eessa dhaqe maa inni gaaffiin isaanii?
Gaaffiin isaanii alamuddiin nuyi barbaannu nurraa ka'u warqii keenna saamuu jiranii ijoollee hidhamtee haa bahanuu gaaffiin ummata haa deebi'uu maal maal jedhanii bahaaraniif. Yeroo isaan baanu bakka warri gaaffiin maal jedhamu kun naannoo kana jiran warra federaalaa naannoo kana jira. warruma saniif bahee achi warra bilbilanii yaamanii warri nu fuulan beela tokko wayaa onni ta'ee tokko dhufan achi dhufanii jalqaban tuqne ijoolleen akkuma sirriitti dabarsaa turanii maanguddoodha ka dura jiru maanguddoo fidaasanii hin tuqne achi maanguddoon walgahii seenaa ibsa barbaadan walgahii irratti ibsadha ijoolleen ibsan walgahii irra jedhanii maanguddoon achi gara walgahii deemteen ijoollee hojii argatanii ijoollee amma isboombii saniif qawwee itti tokkaasuu jalqaban.
maanguddoonni immoo walgahii galanii turanii.
maanguddoon as qilxaa jira qilxaa kana jala taa'aa jedhanii maanguddoo beekaa ijoollee duraa gorsan maanguddoon duraa gorteennaan akkasitti ijoollee kophaa argatanii wanta godhan qaamni nama baay'ee hidhamaadha maqaa isaanii gargar hin beennu malee Eh, ijoollee gargar bittinneessanii kaanatti dhaanii kaanatti dhaananii akkasitti ijoolleen gargar bittinnooftee bakka Maaltu jira amma magaalaa sana keessa?
namuu sossodaateera ijoollee bittinneessanii dhaanii kun hidhameera amma katamaan marfameera namuu mana fi taa'ee gabbaates mukii dhaquu hin dandeessu bakka akkasitti marfamtee barrii gubbaan jiranii ammayyuu nama shani ciiseera tokko akkamana harki kun irraa citeera rafaa sanatti hin fakkaatu waan sibiila sun hin jiru kasaanii kan laastikii isaanii sana Mm.
laastikii sanii muranii rafaa sanatti hin fakkaatu sun harki akkas foon isaa irraa ka'ee jira.
Mm.
tokko immoo akkas gubbaa gadi dhahanii mataa kana dhoohee jira nama shan ciiseera namni immoo mana yaalaa hin dhaqiin immoo haadamni mana yaalaa hin dhaqiin agas caalaadha Kan hidhaman jiru?
kan hidhaman hin jirani maqaa isaanii hoo sirriitti hin beekamu malee Eh, barsaa eelaas gambeelaa kan jedhamu hidhameera inni inni hidhaminni agada beekoo guyyaa sadii yoo Eh, barsaa eelaas gambeelaa nuu haga dhihamu jedha dhaadannoon akkas jedhaadha. Barsaa eelaas gambeelaa qofuma naannoo kana baadiyyaa barsiisa. Asirra dorgomee ture ma- kan madaraki irra dorgomee ture inni isa afaan baasa inni ijoolleen akkasitti hiriira baatee har'a isaanii jira bakka onni biraan jiru ammaaf.
Bulchaan magaalaa faa'oo maal jedhu?
Bulchaan magaalaa maal jedhatteeti namni waan dubbatu jira yoo uummata dura deemanii rasaa isaan akka uummata dura yoo ajajan malee maal jedhan jetteeti.
Hiriira jedhame kana laalchisee aangawoota mootummaa godinaa guujii dubbisuudhaaf carraaqqii goone yoo hagammaatti ittiin milkoofne garuu akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Gama biraatiin jiraattonni godinaa Shawaa Lixaa magaalaa jalduu akka jedhanitti aga barattoonni foromoonni kaan hidhamanii kamanitti aga kanneen ajjeesamaniif gumaan baafamutti hin barannu jechuudhaan kanneen kamisa dabre kana hiriira mormii ba'anii turan barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa magaalattii keessaa arrallee gaaffileen keenya deebiin arganne jechuudhaan manneen barnootaa gallakkisanii ba'uu isaanii dubbatu jiraattonni jiraataan magaalaa jalduu tokko akkana jechuun soraaf ibse.
torbee darbe lafa kamisaa barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa jedhu namoonni du'an gumaansaa amma nu ga'utti namoonni jaman mana hidhaatii amma ajalluu dhiifamanitti jechuudhaan hiriira nagaa ba'anii turan. Kanarraa ka'uudhaan guyyaa har'aa immoo jechuun eh, guyyaa wiixataa har'aa barattoonni kun mana barumsaatti deebi'anii sagalee tokkoon ta'anii em, qilleensaa mana barumsaa yookiin daariktara mana barumsaa eh, dubbisanii nuti barnoota dhaabuu barbaanneeti gara kanaa yeroo ammaa kanatti humni waraanaa afaan oromiitiin nu marsee jira. Barattoonni keenya hidhamaa jiru, reebamaa jiru. Maatiin keenya hidhamaa jira, reebamaa jira. Kanarraa ka'uudhaaf sammuu nagaadhaan barachuu waan hin dandeenyeef baranaaf amma inni kun gaaffiin keenya kun diriirutti mana barumsaa gadhiise jedhanii sagalee tokkoon ta'anii murteessanii mana barumsaa gadhiisanii.
Ardumo.
Eh, Gaaffii kana eenyu gaafata?
mana barumsaa hawa qilleensa mana barumsaatiin dhiyeessan ijaarsi kana isarraa ka'uudhaan sadarkaa lammaffaaf sadarkaa tokko- tokkoffaa barachaa jiranii gadhiisanii gara biyyaatti galanii jechuudha. Mana barumsaa gaafatanii mana barumsaa amma danda'ametti ijaarsi dhiyeessan akkasii deemu taasisan eegganii turanii baay'ee fudhachuudhaan illee inni waraanaa amma yoomitti afaan qabuufi eegganna barachaa jirra sammuu akkamiitiin barannaa barachuu waan hin dandeenyeef obbolaan keenya reeffamaa jiru. kan du'aa jiru kanaafuu mana barumsaatti beeku jedhanii murteessanii bara kanaan mana barumsaa hin baranne jedhaniitu mana barumsaa gadhiisan.
Kun jiruun gadhiisa moo barattoota tokkotti gadhiise?
Akkuma jiru akkuma jirutti hundi isaanii walii galanii ta'anii murteessanii fiiganii mana barumsaa gadhiisanii erga achii ba'anii akka jirutti gara baadiyyaa mana baadiyyaa jira meeshaa isaanii guuranii gara baadiyyaatti deemaa jiru. Isaan booda barattoota mana magaalaa keessatti hafanii fi barattoota magaalaa keessatti akkasumas jiraattota uummata magaalaa keessa jiran namoota barbaadanii barbaadanii mana jiraatti suuraa jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana xiqqaa ta'e nama xiqqaa walii galee mana sirreessatti galee isaa keessa jiru maqaa isaanii akka baafachuu danda'u.
Eenyutti dhuutti jira? Maal taatanii jedhanii hidhan?
Maal barumsa argaankutti jiranii fi namoota shakkii shakkii adda addaa irraa qabanii badiimaniiti kan isaanii qabaa jiran yeroo ammaa kana barattoota qofa miti namootuma jiraattota magaalaa iyyuu qabanii ilaa jiru jechuudha.
Poolisiitti moo eenyuttidha?
Humni ittisaati ani akka ija kootiin argetti humni ittisaa baay'atanii nama afur shan ta'anii nama tokkicha yeroo mana ijaarsi oofaa jiranii argeera.
Manidhaa kamitti oofaa jiran akka targiteetti?
Waajjira poolisii aanaa danduuti kan isaan amma gara ijaarsi oofaa jiran waajjira poolisii kana ijaarsifaadha.
Nama gama iltan ta'etiin argite.
Haa, ani namoota naannoo namoota kudhanii olii ta'an injeksiyaan argeera innaa isaanii mana hidhaatti duuraa jiranii odeeffannoon jiru immoo yeroo ammaa namoota uffata gurraacha uffatan illee ergaa wayii dabarsaa jirtu kan jiranii kan mana hidhaatti duuraa jiran.
Jalduun maal fakkaata nama hin beeknee fi fakkeenyaaf nama hedduutti keessa hidhamee jette yeroo ammaa kana humna waraanaatu biyyan magaalaa keessaa fiifachiidha galgalasii manaa bahuun dandeessu yeroo darbee socho'uun dandeessu haalli jiru baay'ee ulfaataadha. baay'ee nama sodaachiisa asii achi deemanii bakka namoota daandirra jiran hirribuu oliigabii ari'uu
Mana barumsaa hagamitti jira jalduu keessa.
mana barumsaa magaalittii keessa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lamaa fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokkotu jira.
Amma ijoolleen atin barumsa dhiisanii jettu kun kan barumsa ka jiruu cufamoo barumsa hagi tokko.
Guutummaan basaaniti dura kan barumsaa addaanii ittiin deemuun infatti bara kanaaf jedhanii murteessanii mana barumsaa gadhiisan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ture akka tokkoffaa baadiyyaa keessa jiruyyuu gaamna barachaa waan jiran magaalatti jechuun hin danda'ama. Isaa baay'ee ulfaata tasgabbaa hin dandeenye jaalattiin waraanaatiin waan jedhamaa jirtuu fi namni sodaa kana waan qabuuf barachuun sodaata maatiin ittillee ijoollee isaanii barreeffamaa jiraniif waan hidhamaa jiraniif maayilootni darma barumsaatti erguudhaaf fedhii hin qaban akkana nyaatalu.
Fakkeenyaaf nama lubbuu dhabee jiraa jettee nama gamitti lubbuu dhabee nama gamitti hidhamee akka ati beektutti waan mirkaneeffattee beektu.
Namoonni yeroo naannoo ji'a tokkoon dura jechuudha naannoo nama kudha lamaati kan biyyi isaanii jiran beekumsa dura uumuu qabatee jechuudha yeroo sana.
Nam kudhanii lamaa kaatiin qubu qabdu.
Ji'oota darban keessa jechuudha naannoo ji'a lama. Barattoonni walumaa galatti barnootatti illee barnootatti kan isaan deebi'an naannoo torban lamaa ture torban lama erga baratan booda akkuma dura kaase gaafa guyyaa kan isaa torbee darbe. Yaaffii akkasii kana kaasanii jechuudha.
Waan jiraattota magaalaa jalduu himatan kana ati gaafatamtoota aanaa jalduu poolisii keessaa itti aanaa inspektar kumaa dabalee dabalee bulchiinsa keessaa immoo obbo Girmaa Lataafaa gaafatamtoota manneen barumsaa keessaa immoo obbo Margaa Hiikaa fi nama gargaraa bilbilee ammatti argachuu hin dandeenye.
dhaggeeffattoota keenyaa aangawoota mootummaarraa akkuma deebi'ee argannetti gara fuulduraatti ka dhiyeessinu ta'us hin beeksisna kanneen ibsan nuuf kennan mara guddaa galatoomsanna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.